murumva ijwi ry'amerika ubu radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc ikomeje ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya cumi ya karindwi ahubwo muri kumwe nanjye etienne karekezi mbahaye ikaze mwese kuri uyu mugoroba mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika irage yadusigiye ni ubumwe Eh, aha muri kominaci ya muhanga abantu twese turi urunani yaba imigambwe inyuranye bwaba rero ubwoko bunyuranye bwose hageze ko dukora igikorwa tuca hamwe
uwo ni remo sindabizera musitanteri wa komine muhanga mu ntara ya kayanza mu majyaruguru y'uburundi aravuga ku byo abanyagihugu arongoye bumva umurage w'umuganwa rudoviko rwagasore wibukwa uyu munsi ku ishami mirongo itanu na gatanu amakuru yo kuri uyu mwanya aribanda cyane kuri uyu munsi mukuru wo kwibuka iyo ntwari izwiho kuba yaragejeje uburundi ku bwigenge ku kwikukira ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi rya amerika mwese ndabararitse kugirira ikigongwe ni imbabazi ababagiriye nabi nibwo butumwa umwepiskopi mukuru wa diyosezi gaturika ya bujumbura yahaye abanyapolitiki b'abarundi ni mu gihe hari misa yo kwibuka no guhimbaza imyaka mirongo itanu n'itanu ishize uwagejeje uburundi ku bwigenge ku bwi- ku kwikukira umuganwa rudoviko rwagasore yatabarutse ni inkuru yategura mugenzi wacu evariste nzikobanyanka wakurikiranye uwo muhango inkuka y'imisa nk'uko vyama niyo yatanguye ibirori umwungere wa diyoseze nkuru ya bujumbura yibukije abitavye iyo nkuka y'imisa harimwo n'umukuru w'igihugu c'u burundi petero nkuru nziza igituma buri mwaka bahura bagasenga twama dukoranira ngaha muri iyi ngoro y'umukama n'uyu munsi nyene turagarutse kuko twama dukenera kubwira umukama biri mu mitima yacu kugira ngo adufashe kubona inzira ikweye twocamwo kugira ngo ivyo vyashitse ntibije biragaruka nkundira rero ndabigarukeko gatoyi ndazi ko muri iyi minsi hari ibintu byinshi cyane biriko biraba mu gihugu cacu canke mu bindi bihugu vyerekeye uburundi bwacu ariko nkundira ngaruke kuri ibi bisomwa nivyo mbona bimbangukiye ibisigaye birandengeye nangakuresha mu bisomwa vyasomwe muri iyo nkuka y'imisa vyagaruka ku rukundo no kurekurira abandi ku vyaha baba bakoze umwepiskopi evariste nguyagoye yishimikije ku nyifato ya yezu kristu yarekuriye abariko baramubamba ku musaraba yabajije abanyepolitike bari mu nkuka y'imisa ico bakoza abansi babo ariko yezu kristo hari ijambo yatubwiye ri- rikomeye rigoye riturengera rituremera hamwe yagira ati yaguye uwo muzingi w'abantu tutegerezwa kubonamwo bagenzi bacu ashiramwo abanzi aha rero abantu benshi muri mwebwe mureba muri politiki muri politiki umwansi sinzi ico umukozi yano kumufuta ukamukura aha ni muri politiki mwe murabizi ariko kuri yezu kristo ko ariwe twaje gusaba atubwira ati kunda n'abanzi banyu iryo jambo riraremere jambo riragoye ariko turi abakristu ndabisabye cane cane bahava baza gusangira ntibaze kugaharara baze kuko bavyemera abadasigana bo mu mugambwe iprona rwagasore yaturukamwo nabo nyene bibuka iyo myaka irangiye imboneza yabo igandaguwe abel gashatsi arongoye umugambwe w'abadasigana iprona asaba abarundi kugendera iragi ry'ubumwe basigaranywe na rudoviko rwagasore abasaba kandi kwima amatwi abo bose bifuza kuja ku butegetsi bakoresheje igikenye atera kama abarundi n'abadasigana kwitura umurwi w'igihugu ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi bakanirinda ababacanishamwo mu kurindira ko uwo murwi urangiza igikorwa cawo turavye ibiriko birarangurwa mu vya politike muri kino gihe mu gihugu cacu umugambwe w'abadasigana iprona usavye abadasigana ko bokwitaba ari benshi ibikorwa vya wa mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi kandi urahimirije ababuze ababo n'ivyabo mu makuba yashikiye igihugu cacu muri kahise ko bokwitwara muri uwo mugwi umugambwe w'abadasigana iprona usaba abarundi bose kuguma bafatanye mu nda bakima amatwi inyigisho za politiki zibahamagarira gucanamo mu kurindira ibizova mu gikorwa c'uwo mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ibirori vyo kwibuka umuganwa Rudoviko Rwagasore yaharaniye intayi kwikukira ku Burundi vyarangijwe no gushira ingore z'amashurwe ku ntatemwa yiwe iri ku musozi Vugizo muri zone Rohero ya komine Mukaza mu gihugu hagati ibirori vyabereye ku migwa mikuru y'amakomine nk'uko vyatangajwe n'umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
urakoze evariste nzikubanya nka kuri iyo nkuru iyicwa ry'umuganwa rudovikorwa gasore kandi ryazengereje cyane abarundi benshi cyane cyane abari bamuzi ku buryo bwa hafi mu makuru yacu yo ku manywa uyu munsi twababwiye uko mubyara we wa rwagasore esiteri kamatari amwibuka nuko abona umurage we muri uyu mwanya tugiye kubagezaho undi mu bandi bantu bari bamuzi bya hafi banakuranye yaganiriye na mugenzi wacu fidelite ishatse uwo we atuye mu ntara ya bururi
urupfu rw'umuganwa rudobiko rwa gasore abarundi nka bose twakubiswe n'inkuba uyo ni semaba ya silver ni umutamu w'imyaka mirongo inani n'umwe igihe urugamba wo kurondera ukwikukira k'uburundi rwatangura mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu iri mu mugwi w'abasore b'imiyabaga bayoboka umuganwa duviko rwa gasore twari icyo bita muri icyo gihe la jeunesse nationaliste rwa gasore twari leridera nk'uko hari muvema abo ngo imbonerakure bigize biteguye natwe inyuma ya rwa gasore twari uko tukamukurikira pe tukarara mu makarikase hariya igitega
semaba ya silver twamusanze ku rugo iwe kuri metero nka bitatu uva ku mugwa mukuru w'intara ya bururi ni umumanuko w'igihugu cy'u burundi iyo yarongoye urwaruka ruyoboka rwa gasore mu ntara ziri umumanuko w'igihugu cy'u burundi izo nazo muri ico gihe zari zikiri isatu gusa arizo rutana ruri na makamba urupfu rw'incungu rwo kwikukira naho rwabaciye ivutu bari basanzwe bazi ko uwo bayoboka ariko arahigwa ni nacyo catuma aho yaja hose urwaruka rumuyoboka rugerageza kumukingira semaba ya silver yaduhaye akarorero kingene mu ntera buru rwaruka ruyoboka wa gasore rwahubije abazungu ariko baramurondera bamurondera ngo bamwice nk'uko abandi ru- baridere bari babishe ba rumumba bana rudahigwa n'abandi natwe tukamunyegeza rero tukarara mu makarikase nawe ari nko muri vila ari nk'ahandi gutyo ni ukuvuga ko ahantu hose yashika mu ntara runaka baba bate- abanyagihugu bose baba bateguye ubuge n'umwana w'umwami akakomerekera twarabareretse nuko umunsi umwe araza naho ibururi tumunyegeza hakwitaba kwanda rishikisha abazungu turahura ngo duhure ngo nta rwagasore ngo uyoboke ukasiga rwaga tuti niyiwe ngo none ntawe muboye tuti ari mu yindi ikiye hariya mu rumonge turahura turabahubisha abazungu baca baja gutonda hariya baramurondera baramubura uyo yahoze ari mu rwaruka ruyoboka umuganwa ruvuga rwa gasore ni umukukuru k'umwuga wo kwigisha yarize mu ntara ya gitega kuri yeneje muri ico gihe umuganwa ruvuga rwa gasore nawe nyene niho yiga ku bwa semaba ya silver rwa gasore kuva akiri umunyeshure yamye ari umuntu w'intore yari umunyeshuri turasample hagati ako akaba umunyakigongwe nka twebwe abasiporutifu naho waza muvuye muri kurusi banywera icyayi ku bya cumi na gatatu kwa juma agasanga bamaze kumusereva nawe yaravuye muri siporo akabona uja kuyakabira yarafata icyayi rwawe bakaguhereza akaguhereza bakasubira bakamusereva abaswahilikazi naho yaraciye bugufi wagasore yari umuntu arinda bikabonekera ku bwene atareze amaboko umurezi w'umuzungu amusomborokeje hari n'umuzungu yamuboneye kwa gasore nawe yakora byose ariko arakubura mu matwarete umuzungu atamwiyumvamo araza amutera ikirata ha- inyuma kwa gasore agwa hariya mu matwarete arandura agira ngo, kwa gasore n'ishavu n'akantu arabyuka nyamuzungu kwa gasore afata wa mukoropesho yari afite awumukubita kwamukubita afera le profeseri b'abazungu baca barakorana none uwo mwana rero ntibamwirukane hanyuma n'abanyeshuri bamaze guca ubwenge barahaguruka bati ntiyirukanwa yo kwirukanirwa iki niwe yagiriwe ikosa nyamuzungu baca bamuha mitasiyo yo kuja rusambo agasore asigara hano semaba ya silvihani mu barundi bagize uruhara muri politiki ya kahise na cyane cyane uburundi yuko barondera kuyikukira ariko ku bijyanye na politiki ya none mu gihugu cy'uburundi nta kibazo na kimwe yashimye kutwishyura mu byo twamubayije byose waronse amahirwe yo kubana rwagasore kuvugana nawe uravye abanyapolitiki ubu dufise mu burundi ubona ico bahuriye ko ari igiki ico batandukaniye ko ni igiki kesi yo difficile à répondre mon vieux c'est un grand fardeau Hmm? urabona ko mugomba mvuge byose ariko ni ukuri sinovuga rosekire nohava mbikamwahanye Eh? ni ukuri kurazigwa muke murabimenya Hmm, kuri kurazigwa burya Hmm.
i bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yacu yibanze cyane kuri uyu munsi wo kwibuka umuganwa rudoviko rwagasore n'imyaka mirongo itanu n'itanu ishize ibirori byabereye mu gihugu cyose muri komini zose z'u Burundi mu kanya twari turi bujumbura tuvuye i bururi ku muntu wabanye cyane na rwagasore none mu ntara ya kayanza muri komini muhanga ibirori byo kwibuka imyaka mirongo itanu n'itanu irangiye umuganwa rudoviko rwagasore yishwe byabereye ku mutumba wa gisara ni ku rwibutso ni ukuvuga urwibutso rw'ahahoze ari inzu umugabo gasore yabayemo umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze yakurikiranye uwo muhango
ku mutumba wa gisara muri komine ya muhanga y'intara ya kayanza niho hari ikibutso cy'ahahora haba umuganwa wa rudoviko rwa gasore icyo gihe hari hakiri ku ntwaro ya cami incungu y'ukwikukira k'uburundi ikaba yatwara intara ya butanyerera ni intara yari igizwe n'uduce tw'intara ya kayanza muramvya na gitega ahahoze hari inzu y'umuganwa rudoviko kwa gasore yabamwo ubu hari ikibutso ciwe niho habereye ibirori vyo kwibuka imyaka mirongo itanu n'itanu iheze agandaguwe ku rwego rwa komine muhanga abakurambere bo muri komine ya muhanga bavuga ko yari umutware mwiza yashira imbere urukundo n'ubumwe aha ni ku mutumba gisara ariho hari ibutanyerera aho umuganwa yabaye rwagasore yari umutware w'intungane umutware w'umutima w'ikigongwe umutware yiyegereza abantu bato bato reka nta n'umwe yakumira rwagasore yahora atubwira ati nimunkurikire ati sinzabata mu rugo arahimiriza ati kuva ubu abantu bose ntibakundane baba umwe bareke kuza baracanamo ni ukuri yari umuntu ameze neza yaradutwaye neza rwose wowe ntibumva ko ndiko nakubwira nti nuba bamwishe baratugiriye nabi rwose kuko iyo batababo ubu tuba tumerewe neza abanyagihugu bo muri komine ya muhanga bagize amahirwe yo kubona kwa gasore baramushingira intahe ko atari we yasize iragi ry'ubukoko mu burundi ariko mu nyuma haciye kugera n'ubu haduka ubwicanyi bw'akahomeranwa butigeze buboneka ku isi yavuga ati twese dukundane tubumwe ibara rica riguma rigwa gushika ubu nivyo bintu bitangaza twebwe mu gihe c'uko tubona abene burundi turyana twirukanamo nk'ibikoko tukabona yuko uwo mutima w'ubukoko waje atari wo yadusigaranye ikindi incungu yo kwikukira k'uburundi yari yashize imbere ni iterambere ababa ahahoze hitwa mu butanyerera bavuga ko igandagurwa rya rwagasore ryabasubije inyuma mu iterambere yabategurira kumererwa neza gutera imbere kuzana amakoperative kubaka ibintu by'amashyirahamwe byaciye bijyana nawe urumva abamwica bashaka ko ibyo bintu bihapfa bitazoboneka nta na kimwe cyasubiye kuboneka rero twebwe twasigaye twipfumbireje hanyuma amajyambere agomba kutugirira amwe amwe akashobora kudusiga remundo sindabizera musitani wa komine muhanga avuga ko ari iteka ntangere yatewe mu gutwara ahahoze harongowe n'incungu y'ukwikukira k'uburundi avuga ko muri komine arongoye batarota badohoka ku iragi yabasigiye twebwe kubona tuwutwara aho umuganwa yabaye na kamwemwe rwose ibyiyumviro byiwe biradufasha kugira dushobore gutwara komine neza iragi yadusigiye ni ubumwe aha muri komine yacu ya muhanga abantu twese turi urunani yaba imigambwe inyuranye bwaba rero ubwoko bunyuranye bwose hageze ko dukora igikorwa tuca hamwe ntituraba nakafise ubwoko ubu buriya buriya kuko tugikorera hamwe kugira duteze imbere komine yacu umusitaniri wa komine muhanga avuga ko bategekanya kugira iratiro ikibanza umuganwa rudoviko rwa gasore yahoze abamwo iki kibanza dufise kukiteza imbere rwose gucamamaza haba mu gihugu hagati canke hanze kugira bazoze baraza kuraba aho umuganwa yigeze kuba hari n'abandi batashimye kuvugira kuri mikoro yacu ariko bashikirije icyifuzo cy'uko icyo kibanza cyohabwa agaciro gusumba uko cyahora babona ko vyoba vyiza ku munsi nk'uyu ibirori vyohagarikirwa n'intumwa zidasanzwe ziba zavuye ku rwego rw'igihugu ku mutumba wa gisara muri komine ya muhanga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano kampala uganda gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibutse mwe mukomeje kutwumva namwe mugitangira gufungura amaradiyo yanyu ko iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro ndetse yene karekezi ejo ku wa gatatu inama nshingamateka y'u Burundi yemeje umushinga w'itegeko ukura uburundi mu masezerano azwi ko ari ay'i roma ashyiraho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga cpi rukorera he mu buhorandi nyuma y'amasaha make iyo nama imaze kubyemeza abasenateri nabo b'u Burundi bafashe icyemezo cyo kwemeza uwo mushinga w'itegeko rikura uburundi muri ayo masezerano mu kiganiro cyacu cya murisanga uyu munsi mugenzi wacu frederic nkundikije yatumiye abashingantare babiri b'abarundi b'inararibonye ku bijyanye na politiki mpuzamahanga ndetse na diplomasi abo ni ambasaderi gamariyeri ndaruzaniye na ambasaderi Edouard bizimana basobanuye uko bumva kiriya cyemezo cy'inteko ishinga amategeko y'u Burundi aho gishobora kugeza uburundi Eh, turatangira muri uyu mwanya twumva ambasaderi gamariyeri ndaruzaniye uko abyumva
Eh, murakoze jewe maze iminsi itari mike eh, ntakorera mu by'uburundi mwavuze izo nakoze i burundi ariko haciye imyaka mirongo ibiri ntari burundi narakoreye muri onu Eh, ubu rero nkaba ndi muri retraite Eh, izi mvo rero ngira ati ndabishimikaho cyane rwose Eh, kuko iyi shasha ndabyumva nk'abandi ariko ngira leta yobujije imvo zayo zo kubitegera icyo mbona mfise ko amakenga nico uburundi bwokunguka mu kuva muri iyo sentare niho mbona hari ikibazo kigoye naho nyine leta ikaba ishinzwe kubwira abarundi inyungu dukuyemwo cyangwa inkurikizi zokurikira eh, igihe twova muri iyo sentare kandi niko byagenze hanyuma nk'uko maze iminsi ndabyumva tukava no muri mu nama nkuru ya onu yerekeye eh, iteka rya zina muntu nibaza rero uburundi bukuyemwo iki uburundi buzoja hehe muri ico kiringo igihe buvayo burundu ukava no muri iyo nama nshinga muri iyo nama nkuru y'abafatekazi na muntu ya onu n'ahandi mvozo noshobora kuzivuga kuko simfise exposé mu tishu bagize muri asamble ariko mbona ko inkurikizi kumbure eh, zishobora kugora uburundi nk'uburundi aho niho mbona noshobora kuvuga n'ahandi ngira ambasaderi w'imoswi yatubwira imvo uko ziri ariko cyane cyane igihambaye niyo tuje ego ambasaderi gamariyera mu gihe koko ah, iyo sentare yoba yumviriza uruhande rumwe eka yashimikiye ku makuru ahabwa n'abatavuga rumwe na leta leta yoba ivuga busema Eh, sindabizi neza ko sentare iramara kumviriza abantu i burundi Ah, nibaza nko aho twari tugeze umenga ko ndabizi habaye eh, itohoza ry'ibyabaye kuva itariki ya mirongo ine n'atandatu ukwezi kwa kane mirongo cumi na gatanu bibiri na cumi na gatanu sinibaza ko sentare irumviriza uruhande Eh, nu- ico nu- nibuka mu minsi yeze batubariye ni uko hari umurwi wawe wagiye gutohoza i burundi ugatanga raporo y'ibyabaye niko iragiriza cyane abari muri leta ariko kumbure ngira ngo niyo abaronse akanya ko n'abari muri leta nabo nyene ngira barashikirije ibindi abandi bakoze nibaza rero yuko abagize ankete bo kwihoza ibindi babashyikirije muri ico gihe nibaza ko boba barenze akarimbi Ego aho be- nyene ntiraca urubanza mu nama yashinze yuko izo ankete zobandanya umwaka wose gushikiriza abantu bose bakoze icyo kiri i burundi aho bava hose ataho begamiye kuko uwica ntaba yegamiye ibyo rero nibaza yuko hari ibindi batashikirije byiza byiza nibaza ko i burundi abafite icyo bashyikiriza bose batashoboye gushikiriza bo gushyikiriza muri iyo anketi ikurikira Ego me- ambasaderi Edouard Bizimana namwe ubwa mbere na mbere imbere yuko mutubwira eh, nashaka mutubwire eh, ku- mugire ico muvuze ku mvo zatanzwe na leta eh, ku ngingo iriko irafatwa muri iki gihe Eh, ndabanje kuramutsa mukurambere ambasaderi gamariyeri ndaramukije abariko baratumviriza bose hanyuma eh, nifatanya kandi eh, n'abari mu burundi twibuka umuganwa rudaviko rwa gasore nkavuga nti umunsi mukuru mwiza kuko n'umunsi mukuru utwibutsa ibitari bike hanyuma ngarutse kuri ico kibazo mwabajije imvo zatanzwe na leta nibaza ko ari imvo zitomoye eh, kuko buriya eh, nibaza ko babyize cyane bararavye barafise i- igituma umukuru w'inama nshingamateka yabivuze ibitari bike nibaza rero ko izo mvo atawozigaruka ko zira- ziratomoye hanyuma igikuru nivuga yuko n'ibisanzwe kuva muri iyo shyirahamwe n'ibisanzwe cyane kuko igihugu cinjiramwo ku bushake gishobora kuvamwo ku bushake I- inyungu nazo ziri he gusigurira abantu ko igituma kivuyemwo Ego me- ariko amategeko arabivuga eh, ambasaderi Edouard Bizimana inyungu nazo nizihe Uburundi buvuye muri iyo sentare
Ah, mu bisanzwe muri ivyo byose eh, ni kuraba inyungu igihugu cyari gifitsemwo n'izo coba gihombye kivuyemo Eh, muri ibi bi- bintu bijanye na n'imigenderanire n'ayandi makungu n'amashyirahamwe mpuzamakungu hariho ibintu bi- bihambaye cyane bi- ngenderwako Eh, ico bita ubungane bw'ibihugu mu bijanye n'amategeko eh, legalite juridique des etats hanyuma hakaba ibintu byo kubahana respect mutuelle hanyuma hakaba rero n'inyungu inyungu nazo rero eh, igihugu kigiye mu koraniro mpuzamateka ni ukuvuga yuko kiba gifise i- ibintu bikurikirana kibona kiti nzokungukamwo ibi nzohomba ibi Eh, mugabo ibyo byose rero biga- bigafatira kuri eh, ku bwubahane hanyuma no ku no kutavogera ukwikukira kw'icyo gihugu ibyo byose rero nibaza ko biba biri mu bituma igihugu cinjira mu ishyirahamwe cyangwa kirivamwo muri icyo gihe ubu ubu turavye eh, muravye neza si uburundi bwonyene si uburundi bwonyene bwidogera iyo iryo shyirahamwe mpuzamakungu ibihugu byinshi byo muri afurika byaryidogera hanyuma bidoga kubera iki kubera uravye ingene rikora Eh, mu bisanzwe ibihugu bya afurika muri iryo shyirahamwe ni bigize mirongo ine na kabiri ku ijana ni ukuvuga ibihugu mirongo itatu na bine kuri ijana na mirongo ibiri na bine hanyuma turavye mu ico bita ankete preliminaire bigaze kurondera amakuru Eh, ibihugu byo muri afurika bi- biri eh, biri ku rutonde ni bine kuri cumi Eh, harimwo burundi harimwo nigeria harimwo gabon harimwo na guine hama turavye aho eh, ibihugu bimaze kugiramwo ankete ni ibihugu cenda kuri cumi byose byo muri afurika Eh, murumva rero eh, ariko harimwo agahazi, ariko harimwo agahazi.
ha- hari n'abavuga ko eh, muri afurika ariho hakunda kuba itozwa ry'agateka kazina muntu kandi ivyo birigaragaza niho hagura ingwano ico ni gishobora kuba iciyumviro c'ukuri akanya amasegonda mirongo ibiri turafise abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika ambasaderi edouard bizimana
oya oya ivyo sivyo nibaza ko atari ivyo urabona afurika bamwe ba- bayirenganya ba- bayifata kutariko kuko eh, n'uwo yora iwanya akaraba ingene abirabure biba baricwa bazira ubusa aho iyo iyo sentare iba yagiye kubikoreramwo hanyuma rero ikindi umuntu yo- yovuga ni uko mbega kubera iki ibihugu bitanasinye iyo iyo- iyo ntuzi iyo iyo ayo masezerano bitanayarimwo Vyoba- biba ari byo byota agatutu abandi ibindi bihugu kivuze ngo ti ndavuyemwo canke ndinjiye kubera icyo umuntu aca yibaza igituma ico kibazo tu- ico kibazo turakigarukako ariko nashaka mpe ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika bariko barumviriza iki kiganiro turi kumwe na alfred alfred mwiriwe neza mwiriwe muri hehe alfred mu rwanda i kigali Eh, murafise ikibazo murafise iciyumviro mubaza abashinga ntahe twatumiye eh, ndafite ikibazo duga ku ijambo Eh, m- mbanje kubasuhuza mwebwe abanyamakuru b'ijwi rya amerika namwe batumirwa mwadutumira uyu munsi noneho mu gutangira ikibazo cyanjye uko mubizi murabizi ibihugu bya afurika muri iyi minsi nibyo birimo biragaragaramo indwano cyangwa se wenda guhonyanga agateka kazina muntu noneho twagaruka ku nshingano za rura rukiko ni ugukurikirana abantu bose bahonyanga agateka kazina muntu cyane cyane abakuru b'ibihugu kuko aribo baba bafite ububasha bukomeye cyane ku baturage noneho wanareba muri afurika uyu munsi abaperezida benshi bari kwitwaza eh, manda ebyiri bagashaka kuyobora manda zirenze ebyiri kandi wenda itegeko nshinga ariko ribiteganya noneho bareba amakosa barimo barakora bitewe n'uko abaturage ariko baba batabishaka noneho bagashaka kuva mwa rwa rukiko noneho nkibaza nti ese nibaramuka bavuye mwa rwa rukiko ntibizaba bibahaye noneho uburyo bwo gukora ibyo bishakiye akaviyoretinga duruwa dorome ugasanga uburenganzira bwa muntu burahazahariye na muntu murakoze urakoze alfred reka duhe n'ijambo muzeza muzeza mwiriwe neza neza cyane murafite ikibazo murafite icyiyumviro mubaza abashingantahe twatumiye icyiyumviro kubera ko na cyane cyane reka mandira mu bitabo batumire nongere nkenguruke ku bintu byiza ahubwo ubundi barebe ufasha abo iyo koko bwanjye mbona nyine ni iteka bwaraye bwiyanditse ko na bwashimye kuva mujya muryango ugerageze kuraba kenshi na kenshi rero waba yigiye amategeko aba yahonywa yahonyanze mugabo sinumva ko nibaza neza ko afurika ariyo yonyine yoba ahonyanga amasezerano cyane agateka kagira muntu yonyine tugerageje kuraba nko muri amerika nk'igihe basanga ba mugabo nk'umuperezida dufate nk'akarorero nko muri amerika iyo nk'akarorero nk'igihe nka donald trump yavuze yuko nk'abantu birabura dufate nk'abayisilamu bataza kujya muri amerika n'icyo kintu ntabwo gishobora gukurikiranwa cyangwa inyuma yaba y'amatora ariko iyo kibazo cyabaye muri afurika iyo kiza kuba cyabaye muri afurika uwo muntu yari gukurikiranwa na cyane cyane ariko dufate nk'icyo cyabaye muri amerika usanga ari ikintu kabaye nk'akabizwe n'ingoma
muzeza murakoze aha muri amerika hariho amateka avuga ko umuntu ashobora gushikiriza icyiyumviro ciwe icyo cyiyumviro gishobora kuba kidashimwa na bose udafashe ingingo ityoza agateka kazira muntu nibaza ko amateko aha uburenganzira abantu bwo kubushikiriza aho bahagaze ku bibazo bitandukanye ariko reka duhe abashingantahe ijambo reka dutangure kuri ambasaderi gamariye ndaruzaniye agira icyo avuze ku byashyikirijwe na alfred na moses basa n'abatavuga rumwe ku byerekeye iyo ngingo yafashwe na leta y'u burundi ambasaderi gamariye ndaruzaniye
murakoze nababwiye yuko kumbure ibiri mu gihugu ubu nyine ntabifitiye ubumenyi bukwiye ariko sentare mpuzamakungu yashinzwe kuko hari habaye ibyaha bikomeye cyane cyane mu bihugu byari byavuye mu isenyuka ry'ibihugu by'uburusiya na urss hakaba no muri afurika hari ingwano nyinshi zitari zifise amategeko ahana ibyo byaha nicyo gituma habaye inama mpuzamakungu cpi muribuka yaje ikurikira tribunale kuri yugoslavie ikurikira tribunal y'u rwanda haba n'iya kera yo muri yo mu ngwano y'isi yose ya kabiri tribunal de nuremberg kaduhe n'ijambo ambasaderi edouard bizimana ku bibazo reka n'ibyiyumviro byashyikirijwe ibyiyumviro bisa n'ibitandukanye gatoyi ku kuntu babona iyo ngingo alfred na mozeza duga ku ijambo ambasaderi rero murakoze cyane nagomba ndamutse abo banywanyi baturamukije alfred na mozeza hanyuma nagomba mvuge yuko mu bisanzwe turafite ukuntu abanyafurika na twebwe tugomba kwikengera twagomba kumva yuko abadutwara badakunda abanyagihugu ukamenya ngo abanyamahanga nibo bakunda abanyagihugu gusumba icyo kintu nibaza ko twokiva ko cyane kuko byarabonetse yuko atari byo
turabashimiye abashinga ntayo ko ari babiri ambasaderi gamariyeri ndaruzaniye na ambasaderi eduard bizimana kuri mikoro mugenzi wacu frederic nkurikije mu kiganiro muri isanga mu kanya kashize abatwumva mwese twongeye kubashimira mukomeza kandi kumva radiyo ijwi ry'amerika hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese umugoroba mwiza